Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isiniidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii sadaasa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu ammaaf qaaduu mordaati qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti akka mariin nageenyaa taasifamu gaafatamuu isaa. Waa'ee walfalmii maqaa teessoo mootummaa Itoophiyaa irratti adeemaa jiru namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa aanaa amuruu keessa qubatanii gargaarsa argachaa akka hin jirre gaafachuu isaanii akkasumas qophii torbanii dirree dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha garasitti darbina.
attamooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati. lola dhaabiinsi yeroo israa'eliif hamaas gidduu roobii har'aa guyyoota ja'affaa yoo lakkoofsisu gamlamaan iggitamtootaa fi hidhamtoota itti dabalaa akka hiikan abdatamaa innaa jiru kanatti kanneen jaarsummaan gidduu seenan waliigalteen kun yeroonsaa akka dheeratu dhiibbaa gochaa jiran. ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan roobii har'aa akka dubbatanitti waliigalteen lola dhaabinsaa kun akka tolfamu ka barbaanneef inni duraa. kanneen higgitaman akka gadhiisamanii gara qe'ee ofiitti deebi'an maatii isaanii waliin akka wal argan waan godheef jecha akkasumas uummata gaazaa kan akkaan isaan barbaachisuuf gargaarsa namoomaa akka ittiin geenyu nu taasiseera jedhan bilinkan aangawoota israa'eliif faalisxiin waliin dhimma duula waraanaa israa'el lubbuu siviilotaa kanneen gaazaa keessaaf eegumsa gochuu akkasumas dhiyeessiin gargaarsa namoomaa akka saffisu gochuu isa jedhu irratti mari'achuuf gara naannoo sanaatti imaluuf jedhu. waliigaltee lola dhaabinsaa israa'eliif hamaas gidduu israa'el duula garee hidhattoota hamaas dhabamsiisuuf eegalte guyyoota afuriif akka dhaabdu gaafata hamaas ji'a darbe haleellaa israa'el irratti raawwateen kaboojee eeggitamtoota 50 israa'el immoo lammiiwwan faalisxiin 150 akka gadhiistu ture lolli kun dhaabachuun gargaarsi namoomaatti dabalaa dugdee gaazaa akka dhaqqabu taasisee jira lola dhaabinsi guyyaa lamaa kan itti dabalameef. hamaas guyyaatti eeggitamtoota itti dabalaa kudhan akka gadhiisu israa'elis hidhamtoota itti dabalaa akka gadhiistuuf jecha waraanni israa'el akka jedhetti eeggitamtoonni kudha lama kanneen gaazaa keessa turan lammiiwwan israa'el kudhaniif lammiiwwan biyya alaa lama gadhiisamuudhaan kibxata galgala gara israa'elitti ergamaniiru deebii kanaanis israa'el hidhamtoota lammiiwwan faalisxiin dubartoota soddomaaf ijoollee dhiiraa kudha shan mana hidhaa west baankiif waaltaa namoonni itti hidhaman kan jerusaaleem keessaa gadhiisuu ishee. gareen dhimma hidhamtoota faalisxiin beeksisee jira lola dhaabinsi kun guyyoota ja'aaf haleellaa israa'el samiirraan geggeessaa turteef lola lafoo hamaas geggeessaa ture irraa boqochuudhaan yeroo jalqabaaf gaazaan calliinsaan oolte.
paartiin sochii biyyaalessaa amaaraa yookiin abinni rakkoo nageenyaa naannoo amaaraa keessatti babal'achaa jiruu fi furmaanni marii nageenyaa taasisuudha jechuudhaan beeksisaa jira nageenyi naannoo dhabamuun isaa jireenya hawaasaatii fi diinagdee irratti miidhaa geggeesseeras jedha paartichi oduun kun bal'inaan kunooti.
paartiin mormituu itiyoophiyaa sochiin biyyoolessaa amaaraa abin. Guxata darbe ibsa baaseen walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti geggeessamaa jiruun miidhaan namoomaaf qabeenyaarra ga'aa jiru kan isaa yaaddessu ta'uu ibsee jira. Humnoonni nagaa eegumsa mootummaaf hidhattoonni faannoo gara mariitti akka deebi'an miidhaa dhaqqabeefis itti gaafatamummaan akka jiraatu dhukaasii hatattamaan akka dhaabatuuf daandiiwwan cufaman banamanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdee akka jalqabu gaafatee jira. Itti gaafatamaan hariiroo uummataa paartichaa obbo Xaahir Mohaammed akka jedhanitti paartichi murtii akkasiirra kan inni ga'e. lola sanaan uummata miidhamaa jiru yaaduun akka ta'e sagalee ameerikaatti himaniiru paartiin isaanii walitti bu'iinsi naannoo amaaraa keessaa mariin akka hiikamullee yaalii gochaa akka jiru ta'uu obbo xaahir itti dabaluun ibsanii jiran walakkeessa baatee adoolessaa qabee miidhaaleen namoomaaf qabeenyaa hedduun kan dhaqqaban ta'uu kan eeran obbo xaahir miidhaa dhaqqabeefis itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gaafataniiru torbee godina walloo kibbaa ambaasadiif aanaalee saayinti keessatti walitti bu'iinsa uumameen manneen barnootaa hojii jalqabanii turan kanneen shantama ta'an akka cufaman vo'n kan dubbise namoonni aanichaa yaada kennaniin ibsaniiru. waamicha nagaa abin kana ilaalchisuudhaan hoogganni sadarkaa olaanaa kan naannoo amaaraa deebii akka hin kenniniif carraaqqiin ta'us naannolee adda addaa irratti walga'iirra akka jiran waan himameef hin milkoofne muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed guyyoottan darban keessa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa bira gaaffii ka'eef innaa deebii kennanitti itiyoophiyaa keessaa humnoonni hidhatanii socho'an meeshaa lafa kaanii gara mariitti akka dhufan waamicha gochuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan masfin arraagee gabaaseera.
godina hadiyyaa keessa kan jiran barsiisonni dhibba ja'a ol ta'an mindaan isaanii addaan citee ture kaffalamuu fi akka jalqabe ibsanii jiru baatilee hedduudhaa fi mindaa argachuu dhabuu isaaniitiin rakkoodhaa fi saaxilamuu isaaniis himaniiru gabaasni kunis kunuuti bal'ina.
naannoo giddugaleessa itiyoophiyaa godina hadiyyaa bulchiinsa magaalaa soonee keessaa mindaan kan addaan jalaa citee ture barsiiftonni 697 mindaan isaanii guutummaan kan kaffalameef ta'uu sagalee ameerikaatti himaniiru bulchaan aanaa baadiwaachoof barsiiftonni mindaan isaanii kaffalamuu jalqabuu ibsanii jiran mindaa isaanii baatilee hedduuf waan hin arganneef rakkoof dararaa hamaa dabarsinee jechuudhaan barsiiftonni kun haala dabarsan dubbatan itti fufiinsaan mindaan isaanii yeroodhaan kaffalamee fi hojii isaaniif itti gaafatama oguma isaanii ba'uu akka barbaadanillee dubbatanii jiru itti gaafatamaan waajjira barnoota naannoo obbaantanaa bafaqaadu rakkoon sun naannoo sana godinaalee hanga tokko keessa jiraachuu amananii sababa hanqina baajataaf sababaalee walqabataniin kan uumame ta'uu ibsuudhaan rakkoo mindaa laalchisee jiru furuuf itti gaafatamtoota waajjiraalee godinichaa waliin mari'achaa jiraachuu sagalee ameerikaaf ibsuun isaanii ni yaadatama. gama biraan pireezidaantiin waldaa barsiistota itiyoophiyaa dr yohaannis bantii torbanneen dura vo'f akka himanitti barsiiftonni rakkoo isaan mudateef mootummaan furmaata hatattamaa akka kennu yaadachiisaniiru jedha gabaasa yoonaatan zabdeos hawaasaarraa erge.
sababa walitti bu'iinsa itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e. qe'ee isaanii irraa buqqaanii bakka adda addaa qubatanii kan jiran namoonni komishiiniin marii biyyaalessaa itiyoophiyaa akkaataa isaan adeemsa marii keessatti hirmaachuu danda'an irratti akka haala mijeessu gaafatanii jiru bakka bu'oonni isaaniis mariiwwan sadarkaa naannootti taasifaman irratti akka hirmaachuu qabanus gaafatanii jiru komishineerota marii biyyaalessaa keessaa tokko kan ta'an dooktar yohaannis adaayee. haalli nageenyaa naannoo amaaraa keessa jiru qaamolee marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu qabanuu fi ajandaawwan marii sadarkaa biyyaalessaa irratti dhiyaachuu qabanu addaan baafachuu irratti akka rakkina uume sagalee ameerikaatti himanii jiru ji'a sadaasaa bara 2022 amma ji'a waxabajjii bara 2023 tti kutaalee itiyoophiyaa 11 keessatti namoottan qe'ee isaanii irraa buqqaanii miiliyoonii afurii fi qabxii afurii akka ta'anii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu iom ibsuu isaa gabaasni asteer misgaanaa vo'edhaaf ergite ibsee jira yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gareen alqaayidaadhaa wajjin hidhata qaba jedhame magaala burkiina faasoo tokko keessatti lubbuu namoottan afurtamaa galaafachuu isaa waajjirri dhimma mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii ibsee jira oduu kanaaf tujube.
gareen leellistummaa islaamummaa alqaayidaatti hidhata qabu xumura torban darbe magaalaa waraanaan bututte kan kaaba burkina faasoo gama kaabaa qabachuuf yaalii godheen siiviilota ka galaafate yoo ta'u tokkummaan mootummootaaf gareeleen mirga namaa haleellaa sanaan yakka waraanaati ittiin jedhan biyyattii afrikaa dhiyaa kanarratti loltoota alqaayidaaf garee ayisiisiin balaarra ga'een loltoonni baay'een naannoo daangaa maaliitti dhiyoo ka jiru jiiboo to'achuuf yaalaniiru jedha gabaasii assosheetid pirees magaalattiin kun. magaalaa guddoo biyyattii Ouagadougou irraa fageenya kiiloomeetira 210 irratti kan argamtu yoo ta'u waggaa tokko oliif finciltootaan ugura keessa akka turteef yeroo baay'ee tajaajila barbaachisaa ta'e kennuudhaaf rakkachaa turte hidhattoonni haleellaa dhiyeenyaa kan dilbata darbe raawwataniin namoota 42 madeessuudhaan mooraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqaan keessa jiraatan sadiitti ibidda qabsiisuu isaanii. dubbiimaan waajjira mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa seefii magaangoo ibsa kibxata darbe kennaniin beeksisaniiru haleellaa kanaaf gamtaa gareelee hidhattoota kan alqaayidaatti hidhata qabu jinimiin himatan siviilota walitti bu'iinsa keessaa harka hin qabaanne irratti beekaa fuulleffachuun yakka waraanaatii jechuudhaan tokkummaan mootummootaa hojjettoota isaa gamas jiran wabii godhachuudhaan ibsa kenneen beeksiseera. Asosheetid Pirees namoota naannoo sanaa lubbuun hafan sababaa yeroo hedduu intarneetiin addaan cituuf bakka waraanni mootummaa hawaasa siiviilii irratti tarkaanfii fudhachuun beekamu waan ta'eef dhaqqabuu hin dandeenye. Televiziyoonni mootummaa RTB jedhamu kan Asosheetid Pirees dhuunfaan mirkaneessuu hin dandeenye namoonni hedduun haleellaa jalaa dhiyeessuu isaanii suraa mul'isu agarsiisee jira. Tokkummaan mootummootaas haleellaan hatattamaan dhaabatee kanneen itti gaafataman murtiitti akka dhiyaatan ibsa kenneen beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Itoophiyaatti embaasiin yuunaayitid isteetsi yeroo tiwutarii irratti beeksisu maqaa finfinnee jedhu fayyadamuun isaa duula mormii fuula tiwutarii irratti kaasee jira. kaawunsiliin misoomaa kan lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata itiyoophiyaa qabanu yookiin itiyoopiyaan ameerikaan development kaawunsil jedhamu akkasumas jaarmiyaan siiviikii lammiiwwan ameerikaa hidda dhaloota itiyoophiyaa qaban yookaan orgaanaayizeshin of ameerikaan itiyoophiyaans xalayaa erguudhaan akkasumas tiwutarii irratti barreessuudhaan mormiisaa dhiyeessee jira ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antooni bilinkaniifis ergeera xalayaa kana. Dhaabbilee hawaasaa Oromoo kan bakka bu'uu fi oolaa jedhamee beekamu gama isaatiin ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antooni bilinkanii fi xalaa barreessee jira. Sagaleen Ameerikaa karaa imeelii embaasii Ameerikaa isa Itoophiyaa jiru gaafatee ture garuu embaasichi yeroo kanatti yaada kennuudhaaf qophaa akka hin taane ibsee jira. Jaallanni gammadaa waan kanarratti waan qopheessite qabdi waliin caqasu.
kaawunsiliin misoomaa kan lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata itiyoophiyaa yookaan the itiyoo ameerikaan development kaawunsil jedhamuu fi jaarmiyaan siiviikii lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata itiyoophiyaa yookaan orgaanaayizeeshins of ameerikaan itiyoophiyaans jedhamu xalayaa mata mataatti ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteets aantanii bilinkaniif erganiin eeruun qaanfachiisaan magaalaa guddoo itiyoophiyaa dhiyeenya kana embasiin ameerikaa tiwiitara ofiisaa irratti addis ababaa jedhamu. maqaa wal falmisiisaa ta'ee finfinnee kan gareewwan finxaaleeyyii oromootiin baasamu gargaaramuu isaatti mufannaa jabaa qabnu beeksifnaa jedheera yeroo uummanni itiyoophiyaa diimokiraasii dhugaa kan jibba gosummaan hin faalamnee fi yakka garajabummaa yookaan cunqursaa walabummaa nama dhuunfaaf qabsaa jirutti eembasii yuunaayitid isteetsi ibsa akkasii baasuun ofitti boonuu fi kabajaa uummataa arrabsuu qofa otoo hin taane. naamusa dippiloomaasii beekamaa hundaa ifatti cabsuudhaa jedheera akkuma bal'inaan beekamu qoqqoodiinsi sabaa fi jibbiinsi biyyattii keessatti sadarkaa sodaachisaa kanaan dura hin argamne irra ga'ee jira ka jedhu ibsi kun kanneen keessaa manneen namoota amaaraa magaalaa guddoo biyyattii keessatti xiyyeeffachuun diiguu dabalatee jira ka jedhu xalayaan kun. dhugumatti haalli waliigalaa hammaachuunsaa gorsaan addaa tokkummaa mootummootaa kan ittisa duguuggaa sanyii irratti akeekkachiise akka ba'uu fi waamichi tarkaanfii akka fudhatamu taasisee jiraa jedha kanaaf jecha embasicha hatattamaan ibsa baase akka kaasu dhiifamas uummata itiyoophiyaa gaafachuusaa ifatti akka ibsu gara fuulduraattis irra deebi'ee ibsatti gaafatamummaa hin qabne akkasii kennuurraa akka of qusatu ni gaafannaa jedha xalayaan jaarmiyoota lamaaniin ergame gama kaaniin dhaabbati ollaa jedhamuu fi hawaasni oromoo mormii dhiheenya kana embasii ameerikaa itiyoophiyaa keessa jiru irratti raawwatameef deebii kennuuf jecha xalayaa banaa ministeera haajaalaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkaniif barreessanii jiran gareewwan leellistootaa kanneen alaabaa itiyoophiyaa jalatti sagalee tokkicha biyyattii akka waan ta'anitti of ibsan seenaa farra oromoo dogoggorsaa ta'e facaasaa jiran akka dhaaban gaafannaa jedha ibsi ollaan erge. xalayaa aantanii bilinkaniif barreeffame kanaan waajirri keessan akka heera itiyoophiyaatti sirna federaalizimii sirnaan akka hojiirra oolu akka jajjabeessitaniif akka lammii ameerikaa hidda dhalata oromoo taanettis ambaasaaddara ameerikaa misingaa fi hojjetoota dippiloomaasii ergama isaanii kutaalee itiyoophiyaa hundaa walqixxee dhaqqabuuf hojii gaggeeffamuuf isin cina dhaabbannaa jedha mootummaan yuunaayitid isteetsi sabootaaf sablammoota adda addaa itiyoophiyaa keessa jiraniif beekamtii akka kennu kana malees embasiin ameerikaa seera biyyattii fi heera mootummaa naannoo oromiyaa irra akka kaa'ametti bakki handhuurri oromiyaa argamtu maqaan finfinnee jedhuuf beekamtiin akka kennamu hubachiisee jira. sagaleen ameerikaa karaa iimeelii embasii ameerikaa finfinnee jiru kanarratti yaada akka kennu gaafatus yeroo kanatti yaada kenninu hin qabnu jechuudhaan deebii kennee jira.
hayyee yeroo gabaasa biraatti immoo darbuun immoo naannoo amaaraa godina goojjan bahaa aanaa buree keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii yeroo ammaa. naannoo oromiyaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu keessa akka jiran namoottan sagalee ameerikaatti himani hanqinni gargaarsaa waan jiruuf rakkachaa jiraachuu isaanii himanii jiru atattamaanis akka gargaarsi nageenyaa isaaniif dhiyaatu gaafataniiru itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofa aanaa amuruu obbo. mokonnin tarfaa hanqina gargaarsaa jiraachuu isaa himanii buqqaatota kana gargaaruudhaaf akka tattaafachaa jiranus ibsanii jiru naakorma akka dabalata qaba dhimma kanarratti.
Naannoo Amaaraa godina Goojjan Bahaa aanaa buree ganda Soontoon jedhamu keessaa haleellaa hidhattootaatiin torban lamaan darbee buqqaasamanii yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Jooj mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti akka argaman maqaan isaanii Taammire Mollaa akka jedhamu kan sagalee Ameerikaatti himan yeroo ammaa kana gargaarsa dhabuudhaan rakkataa jirraa jechuun dubbatanii jiru. Ijoollee koo waan hin nyaachisu waan hin dhabeef gara magaalaa dhiyoo jirtu agamsaa deemaan jiraas jedhan.
Maatiin seeshaanii an qabu maal keessa jirra beeluma keessa ciggirima keessa jirra. An gaafa sanbata guddeedhaan doormii koo cufeen an tokkeer kun har'a reefu reefu miin har'aan bu'u amma wal ga'uu dide. Wal ga'uu dide kun qullaa keenya galle mucaa baay'een kun guyya guyya sadii buleen an gaafa sanbata guddaa sabsabaasaa hirma'een deebeen achuma ooleen buleen dafinoos kaleessas kun har'a immoo mucaanis boo'ee harka koo irratti laafee innaan fu'ee nufe.
Abbaa warraa keessanoo ijoolleen keessanoo eessa jiru?
Sassaabaa waa hanga cimcimee arganna jedhanii sokkaniiru. Mucaa saqala comba'een jira malee warri sarree jiraniiru. Beelatu gubaa jiru maal maaltu jira?
Haati ijoollee isaan biraa maqaan isaanii Alamii Nagaasaa akka jedhamu sagalee Ameerikaatti himan aanaa buree ganda xaaboo keessaa gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin taasifamu waan wal hin geenyeef ijoolleen dhukkubsataa jirti jedhu.
Kifinooma kiloo lama fa'aa sadii akkasuma guyyaadhaan guyyaa sadii bulanii. Maqaa beelaa fi kubbiin dhaabbatteetti amma ilaalamaa jiru. Harmaa fi amalee buufanna danaa qoricha hin qabnu jaani. Bineensa lagaa fi hin taane rakkina keessa jirra. Nafteen jira garuu. Torbee lamaan keenya waan isaan gurguddaa dhaabbata.
Kanneen qe'ee ofiirraa buqqaasamanii yeroo ammaa kana aanaa muruu ganda jooj keessatti akka argaman dubbatan keessaa gargaarsi atattamaan akka isaaniif taasifamus gaafatanii jiru. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa muruu obbo Makoonnin Tarrafa Gameessaa buqqaasamtootni kuma sadiif dhibba saddeet caalan manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa ganda jooj keessatti argamutti qubsiifamanii jiru jedhan gargaarsi midhaan nyaataa kennamu gahaa ta'uudhaa baatus hanga ammaa. ammaatti midhaan nyaataa gosa garaa garaa kuntaala dhibba shaniif jaatama caalu taasifameeraa jedhan.
Naannoo Amaaraa aanaa bureerraa kan isaan buqqa'anii lakkoofsi isaanii yeroo ammaa maatiinis dhiirri kuma tokkoof dhibba sagalii sagaltamii torba dubarri kuma tokkoof dhibba saddeetiif sagaltamii sadii waliigala kuma sadiif dhibba saddeetiif sagaltama kan aanaa keenya keessa ganda jawajaa kan jedhamu mana barumsaa tokkoffaaf lammaffaa irratti qubatanii jiru gargaarsi isaaniif ta'us daakuu qamadii kuntaala. dhibba lamaaf saddeettamii afur nyaata daa'immanii dhibba lamaaf torbaatamii tokko midhaan dheedhii jaan waliigala hanga ammaatti kuntaala dhibba shaniif jaatamii tokko tuqaa jaashan deeggarsa karaa mootummaa kan deeggarree qabna. Jaaniti lubbuu oolchuudhumaaf nuti duukaa jirru malee jala kana jireenyi isaanii akka mana isaanii akka qe'ee isaanii sana hin ta'u garuu lubbuu isaanii oolchuudhumaaf nuti duukaa hordofaa jirru jechuudha.
Obbo Mokonnon itti dabaluudhaan gargaarsa dabalataa kennuudhaaf tattaaffii taasisaa jirraa jedhan dhibeen daddarbaa. darbaa ta'e akka hin kaaneefis hojjetamaa jira jedhan.
Dhibee daddarbaa ittisuu irrattis wanta hojjetamaa jiru ogeessa achuma jira magaalaa gamtaa kilaaster sanarra waan jiruuf dhibeen kun tokkoffaa akka walitti hin daddarbiin hubannoo kennaa jira gama biraatiin immoo qoricha harkarraatii qabne akka aanaa kan akka jiru beeksisaa jirra jechuudha.
Buqqaasamtootni torban lamaan darbe gurmuu hidhattootaa faannoo jedhamuudhaan waamamanii fi aanaa buree keessa socho'aniin qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbatan yommuu ta'u gurmuu hidhattootaa faannoo jedhamuudhaan beekamuuf haleellaa kana buree keessatti raawwachuun himatni irratti dhi'aatetti ajajaa ta'uu kan dubbatan shaalaqa geetaawwan barree yeroo sanatti humnootni keenya haleellaa kan raawwanne jechuudhaan gochi kun namoota siyaasaatiin kan qindaa'ee fi faannoo paartii badhaadhinaatiin hundaa'een kan raawwatame jechuudhaan haaluun isaanii ni yaadatama dhimma kanarratti gama mootummaatiin deebiin hanga ammaatti argamee hin jiru sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
ayyee qophiin keenya itti immoo qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. akkaataa sirna mootummaa itiyoophiyaa ilaalchisuudhaan yeroo hedduu qaamolee lama yaada sirna feederaalaa barbaachisa jechuudhaa fi yaada seeraa mootummaa tokkummaatu sirna mootummaa tokkummaatu barbaachisa jedhu irratti wal falmaa jiru. dhimma kana irratti dhiyeenya kana dhaabbanni afroo baaroo meetir jedhamu qorannoo taasiseen namootaan harka caalaan sirni mootummaa feederaalaa akka barbaachisaa ta'e ibsuu isaanii gabaasee jira dhimma kana irratti mitikuu fiqaaduu hayyootaa fi namootaan siyaasaa haasofsiisuudhaan qophii dirree diimokiraatiitiif ta'u waan kana irratti qopheessee jira waliin haa caqasu.
Dhaabbanni Afro Baaroomeetirs jedhamu tibba darbe qorannoo dhimma sirna bulchiinsa mootummaa Itiyoophiyaa irratti gaggeessaan ture jedhee ifa akka taasisetti namoonni dhibbeentaa 54 sirni federaalizimii biyyattiif sirna bulchiinsa ta'u yommuu jalan kanneen dhibbeentaa 42 ta'an immoo sirna federaalizimii irra sirna mootummaa tokkee isa jedhu akka filatanidha. Itiyoophiyaatti qindeessaan dhaabbata Afro Baaroomeetirs obbo Muluu Takka yommuu ibsan.
በውጤቱ ላይ እንደምታዩት 54 በመቶ የሚሆኑቱ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የፌዴራል የመንግስት አወቃቀር ለአገሪቱ የተሻለ ነው ብለው ያምናሉ።
Ba'iisarraa akka argaa jirtanitti lammiileen Itoophiyaa dhibbeentaan shantamii torba caaseffamni sirna feederaalizimii Itoophiyaadhaa fi gaariidha jedhaniiru. Kanneen dhibbeentaa afurtamii lama ta'an immoo lakkii sirna mootummaa tokkeetu Itoophiyaadhaa fi barbaachisaa jedhan. Kanneen dhibbeentaa sadii ta'an immoo dhimmicha irratti beekumsa homaa warra hin qabneedha.
Itoophiyaan sirna mootummaa federaalawaa hordofuun paarlaamaa yookaan karaa bakka bu'oota uummataan hoogganamtii jedha heerri biyyattii amma hojiirra jiru. Dr. Milkeessaa Miidhagaa as Yuunaayitid Isteetsi Kolleejjii Albiyoon kan Miichigaanitti argamutti barsiisaa kan ta'an biyyoota akka Itoophiyaa sabaa fi sablammoota hedduu qabaniif dhuguma sirni federaalawaa gaariidha jedhanii garuu kan Itoophiyaa heerarra kan jiruu fi lafarra kan jiru waliin gitu jechuun ibsu.
Kan Itoophiyaa kanaa kan akka inni wal caatu kan godhu sirna federaalizimii fi paarlaamentarii wal faana deemaa jeel deema. Kanaadaanis sirna paarlaamentarii qabdi garuu federaalizimiidhaan bulti. Biyyoonni baay'een Austraaliyaanis akkasuma paarlaamentaridha garuu Jarmanis paarlaamentarii siistamiidha. Garuu kan Itoophiyaa wal adda godhu sirna paartii. Sirni paartii Itoophiyaa keessatti bara dargiidhaa kaasee bara yaadiis dabalatee aduwaa jechuudha. Amma immoo bara prosperiitiis dabalatee maaltu jira caaseffamni paartii wal fakkaatu tokkuma Akka biyyattiitti paartiin dura taa'aa dhaabaa qabdi. Ixaanee koriyoo raawwachiistuutu poliit biiroo kan jedhamutu jira. Kuni ijaarsa sooshaalizimii kooministi paartiidhaan wal fakkaata. Aangoon dhaqee sila aangoon kan jeneraal assembiliis jedhama miti afaaniin garuu aangoon kan dura taa'a. So amma maaltu ta'a miseensonni paarlamaa miseensa dhaaba. Dhaabaaf dorgomanii paartii biyya bulchu sanatu miseensota kana fidatee achi keessa galchan. Paartii bakka bu'anii jiru waan ta'eef jarri kun amanamummaan isaanii paartiidhaaf ta'a. Paartii keessa immoo eenyutu isaaniin hoogganaa dura taa'aa dhaaba. Kanaaf amma paarlaamaan Itoophiyaa muummicha ministeeraa kamiyyuu waame ari'achuu miti ijaan garagalee ilaaluu dhukkubsaadha. Seera biyyaarra kan jiru paarlaamaan muummicha ministeeraa ari'achuu ni danda'a.
Sirni mootummaa Itoophiyaan amma hordofaa jirtu federaalawaa ta'ee kan sanyii giddugaleessa godhate ta'uu isaatiin rakkoo fi jeequmsoota Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababadha jechuun sirna federaalawaa qeequ. dubbi himaan dhaaba siyaasaa izeemaa dooktar mulaalam tagany warq dhimma kanarratti sagalee ameerikaa sagantaa afaan amaaraa irratti gaafatamanii.
ኢትዮጵያ ውስጥ እየተተገበረ ያለው የዘውግ ማንነት ላይ ያተኮረ ይሄ የብሔር ፖለቲካ የምንለው በተለምዶ ግጭቶችን፣ አለመግባባቶችን አንዱን የአንዱ ጠላት አንዱ የአንዱ የማድረግ ሂደታቸው በጣም በጣም የሚጠበቅ ነው።
Itoophiyaa keessatti sirni siyaasaa sanyii giddugaleessa godhate walitti bu'iinsonni waliigaluu dhabuun tokko tokkoo fi diina taasisanii dhiyeessuun isaanii waan eegamuudha. Kana keessa hanga hin baanetti wantoonni kun boris boriin boodas akka itti fufanu yaadna. Sababni isaas garaagarummaa sanyii irratti hojjeta waan ta'eef. Kun akka hojjetuuf immoo diinni tokko barbaachisaadha jechuudha. Yookiin immoo kan ana irraa adda jiru anaan gadii jedhanii yaadu. Hanga wantoonni kun jiraatanutti immoo jeequmsoonni numa jiraatu. Addunyaa irratti siyaasa sanyiidhaan, amantiidhaan yookiin sadarkaa diinagdee irratti hin hundaa'in sababni jedhamuufi inni guddaan walqixxummaa irratti hin hundaa'an waan ta'eedhaaf. Kanaaf nuyi bu'urri jeequmsoota Itoophiyaa keessaa sirna siyaasaa sanyii giddugaleessa godhateedha jennee amanna.
Dooktar Milkeessaa Miidhagaa ammoo gama isaanii yommuu ibsan akkas jedhu.
Waan lamaan tokko adda baasuun nurra jiraata. Tokkoffaa garaagarummaa eenyummaa biyya Itoophiyaa keessa jiru garaagarummaa sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru federaalizimii kan miti kan uumu. Federaalizimiin itti dhufe malee eenyummaa kana uumu. Kuni waan wal ta'u. Federaalizimiin tun torban irraa isin uume yoo jirka ta'e namummaa haaluu ta'a. Lammaffaa federaalizimiin Itoophiyaa keessattis haa ta'u biyyoota garaagaraa keessatti kan inni hojiirra akka ooluu fi ilaalamee fuudhame biyya sana durumaa walitti qabdee bulchuu waan namatti ulfaateef federaalizimiin fuudha. Biyya sana bulchuu waan dadhabameef aangoo tarii qoollee biyyi sun waliin jiraachuu danda'a laatan jedhuun federaalizimiin gara eksperimentii seenama.
Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun federaalizimiin akkamittiin hojiirra ooluu danda'a?
Federaalizimii jechuun hojiirra ooluu ni danda'a. Federaalizimii jechuun yeroo hunda negosheet godhaa jiraata. Yeroo hunda kontiiniyeesli negosheeshiniidhaan jiraata. Al tokko wanta ta'e barreessitee lafa keessee yookaan immoo aangoo akkas gooteedhuma lafa keessee xumurree irraa deemaa waan jedhamu miti. Yeroo yeroodhaan baalaansiin gara kan gaafataa jira. Malee qaamni tokko kana fudhatee dullaadhaan walitti hidhuun humtuu jiraatu. Federaalizimiin yeroo yeroodhaan akkaataa fedhii jiruun nagaan negosheet gooteetu waliigaltee mallatteessee waliigalteen sun heera biyyaa ta'ee sanaan bulchaa jechuudha.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin dhimma kanarratti har'aaf qindeeffanne haganuma. Torbaan qophii biraan walitti deebina.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis iist irratti. Lakkoofsa addaa kan sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 kan Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaaf raawwachuuf deema qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaa nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanii nu argachuu dandeessu qophii keenya sanbataatii fi dilbataa akka haaraatti isiniif dhiyeessaa jirra qophii muuziqaa dabalatee qophiiwwan haaraa achirratti daballee jirra isas hordofuu hin dagatina gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin. kan isin ga'aa jirtu tuujubee horaa pirooduusariin keenya biraan haayilu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qophii kana kan istuudiyoo 48ffaa irraa isiniin gahaa jiran ogeessonni teeknikaa kan isin keessummeessaa ture amma ammaatti immoo anbaf qaaduu morodaa waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.